Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese dutiramanye kuri munsi wa gatatu itariki indwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na Frederic Nkulikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi twasabye ko umuntu wese yokorezwa umutekano aho ari hose ico arimwo n'ico akoresha ari cose uyu ni umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura avuga ku kibazo c'umutekano iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu alphonse mwamuterenza alphonse umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye mwaramutse neza frederic mwaramutse mwese muri kumara kwirikirana ano makuru muri burkina faso ku munsi wa kabiri sentare yaragije generale eh, gilbert jembere icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu ubundi yagirijwe ico caha ni uwaku- uwahoze ari minisitiri wa burkina faso ajejwe imigenderanire jibril basole general gilbert jembere mu kwezi guheze yaragerageje gufata ubutegetsi ku nguvu amakungu n'abanyaburkina faso barahaguruka gushika hasubiza yahavuye ahungira mu buserukizi bwa vatikano mu nyuma ahava arayishikana ku butegetsi ubutungane rero bwahisemwo kuba burabagumije mu munyororo ivy'agateganyo mu kurinda ko intahe ibokera canke ikabambika izera kazoza k'imigenderanire hagati ya Turkiya n'Uburusiya kariko karabonekamwo amakenga mu gihe indege z'Abarusiya zimaze kuvogera ikirere ca Turkiya inshuro zibiri zose ku rube Turkiya ihana na Siriya Recep Tayyip Erdogan ni perezida wa Turkiya ku munsi wa kabiri yavugiye mu Burigi ko hariho ingingo ziriko zirafatwa kandi ko Turkiya itifuza kuzifata ambasaderi w'Uburusiya aramaze kurengutswa kabiri mu biro vy'umus- vy'umushikiranganji wa Turkiya ajejwe imigenderanire kugira ngo asigure ivy'izo ndege Jens Stoltenberg umunyabanga mukuru wa OTAN ryashiramwe rya gisirikare ry'ibihugu vya Buraya bigwaniriza umwansi hamwe yavuze ko iryo kwiryo vogera risa n'irikozwe nkana ati ivyo rero vyategerezwa guhagarara ati kuko kuri ico kibazo twebwe dushigikiye Turkiya Marcel Zaborowski ari mu bihweza ibintu n'ibindi yavuze ati izo ndege z'abarusiya zivogera ikirere ca Turkiya bisa no gutera ibuye mu gisaka kugira ngo bupime aho utani igeza Turkiya iriko iragerageza kutivanga mu bibazo vy'igihu- vy'ibihugu vya Buraya hamwe eh, n'Uburusiya President wa Palestine Mahmoud Abbas yasavye ko imishamirano hagati ya Israeli n'anyama Palestina yohagarara ivyo yabivuze kugira ngo asukemwo mabisi mu mishani- mu mishanirano yibonekeje muri iyi minsi hagati y'iyo mirwi ibiri isa n'iriko irarenga urugero ishobora mbere no kwadukamwo imigumuko ku munsi wa kabiri inzego z'umutekano za Israel zaratanye mu mitwe n'urwaruka rw'abanyapalestina mu gihe urwo rwaruka rwariko ruragira imyiyerekano kw'ibariyeri iri hagati y'igisagara ca Yerusalemu na East Bank City urwo rwaruka rwabimye rutera amabuye inzego z'umutekano za Israel nazo zirivunisha amasasu akozwe mu bintu bi- bihobahoba byitwa kaucu barabatera na za grenade zimena amatwi kugira ngo babashwiragize impunzi zababa amazana icenda zamuka mu bihugu vyo mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa sahara zarashitse ku munsi wa kabiri ku kivuko c'izinga sisile riri mu butaliyano hari hari hari haheze iminsi ubwato bw'ibihugu bwa- vya buraya bukorera mw'ibahari mediterane bubatabaye mu gihe bari babutabaje bakiva mu bivuko vy'igihugu ca libiya benshi rero muri abo bava mu gihugu ca eritrea amashirahamwe afasha nka save the children na croix rouge n'ayandi mashirahamwe yarahashitse kugira ngo basuzume iyo- imbere y'uko burizwa imiduga ibakura kuri ivyo bivuko ishami ry'ishiramwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr riteg- ritegekanya ko igitigiri c'impunzi zishika ibihumbi amaj- amajana indwi arizo zishobora kuzohungira mu bihugu vya buraya uyu mwaka zivuye muri afurika no mu bihugu vy'abarabu ziciye mw'ibahari mediterane dimitris avramopoulos ajejwe abimukira mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya yavuze ku munsi wa kabiri ibyo- ibyo- yavuze ku munsi wa kabiri ko ivyo bihugu bigiye gutangura kugabangana izo mpunzi bazikora mu bugirigi no mu butaliyano bazijana mu bindi bihugu vya buraya umurwi wa mbere w'abanya-eritrea uzojanwa muri siwede ku munsi wa gatanu john ashe ni umugabo aturuka mu mazinga ya antigua na, Bar na barbuda ntasanzwe kuko yahoze arongoye inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu uwo mugabo rero aherutse gutabwa muri yompi n'ubutungane ico bamwagiza ni igiturire c'umuriyoni n'ibihumbi amajana atatu vy'amadolari y'abanyamerika yariye agihawe n'umunya n'umugwizatunga w'umushinwa nje lapseng kugira ngo bamufashe kuronka isoko ryo kubaka amazu mu gihugu ca Macau yafatanywe n'abandi batanu harimwo Francis Lorenzo ni cegera c'userukira Republique Dominicaine mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ico giturire bagicisha mw'ishirahamwe ataho ryegamiye rikorera i New York abakozi babiri b'iryo shirahamwe nabo nyene baramaze gufatwa muri Yemen umugwi witwe w'iterabwoba Islamic State waremanze urukurikirane rw'ibitero ku biro bikoreramwo ingabo za leta za ya Yemen hamwe no ku birindiro vy'urunani rw'ibihugu biriko birafasha Yemen mu biri mu muji wa Aden mu itangazo uwo murwi washikirije wavuze ko uh, bakoze ba- bakoze ivyo bitero vyose batako kandi babeshuza inkuru yuko urunani rufasha leta ya Yemen rurongoye na Arabie Saoudite rwavuze yuko ivyo bitero ataco vya- vyakoze
se ku makuru heje kudushikiriza umushikirizamanza wo mu gihugu cy'ubufaransa yatangaje ko atabimenyetso byerekana ko patiri wenceslas munyeshaka yakoze ibyaha bya jenoside yagirizwa mugenzi wacu eugene mukankusi niwe yakurikiranye iyi nkuru nyuma y'imyaka makumyabiri abagenzacyaha b'ubufaransa batangaje icyemezo cyabo ku birego bya padiri munyeshyaka ko nta bimenyetso bihagije byatuma bakomeza kumukurikirana mu rukiko padiri munyeshyaka ni umunyarwanda wa mbere warezwe mu bufaransa icyaha cya jenoside yo mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane iperereza nyamara ryari ryabonye uruhare rwe ngo rukwiye kwibazwaho muri paruwasi ye yitiriwe umuryango mutagatifu Alain Gauthier umuyobozi w'urugaga rw'imiryango yo mu Bufaransa iharanira inyungu z'abarokotse jenoside yo mu Rwanda ruzwi ku izina rya CPCR mu magambo ahinnye ati iki cyemezo nticyumvikana aratekereza no kujurira nyuma y'iperereza ryamaze imyaka makumyabiri ryujujwe n'ubuhamya no guhangana hiyongeyeho ingendo z'abacamanza bagiye mu Rwanda parike y'i Paris yasanze urubanza rutakomeza kubera ko nta bimenyetso bihagije ku byaha padiri wenceslas munyeshyaka aregwa padiri munyeshyaka ufite imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko yageze mu bufaransa nyuma ya jenoside abifashijwemo na kiliziya gaturika mu gihe cy'ubwicanyi padiri munyeshyaka yari igisonga cya padiri mukuru wa paruwasi sainte famille i kigali iyi paruwasi yahungiyemo abasivili babarirwa mu bihumbi padiri munyeshyaka yari azwi nk'umuntu watemberanaga imbunda yambaye agakote ko kumurinda amasasu muri icyo gihe cya jenoside mu mwaka w'ibihumbi na karindwi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda arusha tpir mu magambo ahinnye rwamushinjaga kuba yaragiye mu nama zateguraga ubwicanyi no kuba yarashumurije interahamwe abasivili b'abatutsi yanaregwaga kuba ubwe yarishe urubyiruko rw'abatutsi batatu no kuba yarafashe cyangwa se yarashishikarije gufata ku ngufu sentare nkuru yo mu rwanda yafashe icemezo kivuga ko atamishikirano ivuga ko ubushikiranganji bujejwe ubutungane buterezwa kwishyura amafaranga metre rudakemwa aburanira mugesera mu rubanza aburanamwo n'umushikizamanza ivyaha vya jenoside umucamanza yategetse ko iburanisha rigomba gukomeza nk'uko bisanzwe metre rudakemwa yari yatangaje ko abaye araretse kunganira leon mugesera gushika abonye ayo mafaranga yabwiye ijwi ry'amerika ko ata kintu yotangaza ataramenya ibiri mu cyemezo cy'iyo sentare inkuru twateguriye na mugenzi wacu eric bagira ubusa urukiko rukuru mu rwanda rwasuzumaga niba koko hari imishyikirano isaba minisiteri y'ubutabera guha amafaranga lewo mugesera na metre jean felix rudakemwa umwunganira yo kubafasha mu rubanza aya mafaranga yo ntandaro yo kuba metre jean felix rudakemwa yaramenyesheje urukiko ko atazongera kunganira lewo mugesera atarayabona avuga ko kuva batangira kuburana urubanza mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bagiye mu mishyikirano na minisiteri y'ubutabera ariko ntiyagira ikigeraho minisiteri y'ubutabera yivuga ko nta mishyikirano ifitanye n'uruhande rw'iregura abahagarariye leta muri uru rubanza babwira urukiko ko mugesera n'umwunganira banditse amabaruwa menshi mu bihe bitandukanye basaba ubufasha ariko ko leta yabasabye kuzuza amabwiriza areba abatishoboye ngo babone ubufasha ntibayubahiriza abahagarariye minisiteri y'ubutabera bakavuga ko amafaranga ya leta agira inzira asohoka mu kigega ko ntaho bari buhere baha mugesera na metere rudakemwa ubufasha mugesera na metere rudakemwa bavuga ko leta yabasabye kubahiriza amabwiriza yo mu bihumbi bibiri na cumi na kane kandi bo baratangiye imishyikirano mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bakavuga ko iby'ayo mabwiriza bitabareba kandi ko kuyubahiriza bahereye mu bihumbi bibiri na cumi na kane byaba bivuze ko imyaka ibiri yabanje yababereye impfabusa ubushinjacyaha bwo buvuga ko kuba nta bimenyetso biri mu nyandiko uruhande ruregwa rugaragaza ko rwagiranye imishyikirano na minisiteri y'ubutabera ibyo bigaragaza ko nta shingiro bifite uretse impamvu zo gutinza urubanza ibyo byose urukiko rwabisuzumye rwanzura ko mugesera n'umwunganizi we banze kubahiriza amabwiriza ya minisiteri y'ubutabera ngo babone ubufasha mu rubanza kandi ko iyo babikora nta gihombo byari bubatere kuba rero batarabikoze nk'uko icyemezo cy'urukiko umucamanza yasomeye mu ruhame kibivuga bakaba nta n'icyo bagaragariza urukiko ko bari kubikoraho umucamanza avuga ko ntaho yahera yemeza ko hari imishyikirano yo kwishyuza no kwishyura hagati y'impande zombi umucamanza ategeka ko iburanisha rigomba gukomeza na metero rudakemwa akitabira iburanisha umucamanza avuga ko kubura kwa metero rudakemwa mu rubanza nk'uko yari yabitangarije urukiko ko atazarugarukamo ntacyo minisiteri irakora azabifata nko kurudindiza ku bushake leo mugesera wari wenyine umwunganizi ataje kumva icyemezo cy'urukiko yahise akijuririra mu ijwi ritomoye yabwiye umucamanza ko kibangamiye bitavugwa kandi by'agahebuzo uburenganzira muzahabwa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda kandi ko kibangamiye uburenganzira bwo kwiregura amategeko amurekurira n'uburenganzira bwo kubona ibikoresho bihagije kikabangamira icyarimwe amasezerano u rwanda rwemeranijweho na canada mu bihumbi bibiri n'icyenda rujya kumuzana ku murongo wa telefone na metre jean felix rudaki udakemwa yabwiye ijwi rya amerika ko ntacyo yahita atangaza kuri iki cyemezo urukiko rutarakimushyikiriza ngo agikorere ubusesenguzi yavuze ko namara kubona inyandiko mvugo y'iki cyemezo aribwo azamenya icyo gukora kuri uyu wa mbere ariko uyu munyamategeko wunganira leo mugesera yari yabwiye umucamanza ko igihe cyose minisiteri ubwayo itagira icyo ikora ku mishyikirano yashimangiriye urukiko ko ihari atazongera kunganira leo mugesera kuko nyuma y'imyaka itatu ntacyo abona ngo yararushye bihagije ikibazo cy'amafaranga mu nkiko kirazamuka kuri pasiteri jean uwinkindi woherejwe n'urukiko rwarusha kuburanira mu rwanda rwanda bwana bernard muyagishari nawe woherejwe na rusha na mugenzi wabo bwana emmanuel mbarushimana waturutse mu gihugu cya denmark ikiguzi cy'ubwunganizi mu nkiko kuri izi manza za jenoside zituruka hanze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane kiri kuri miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda nk'igihembo cy'umwunganizi ariko nabwo uregwa yabanje kugaragaza ko atishoboye ayabarwa kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku mubare w'abanyamategeko bakunganira uregwa mu gihe ku manza zisanzwe ikiguzi cyazo gihagaze hagati y'ibihumbi magana atatu na magana ane by'amafaranga y'u rwanda dufatiye ku mpapuro minisiteri y'ubutabera yeretse itangazamakuru mu ntangiriro z'uyu mwaka zigaragaza ko metere gatera gashabana na mugenzi we metere jean batiste niyibizi batangiye kunganira pasiteri jean uwinkindi bakorera ibihumbi mirongo itatu by'amafaranga y'u rwanda ku isaha kuri buri umwe ni amasezerano yaje guseswa aba banyamategeko minisiteri itangira kubabarira kuri miliyoni imwe kuri buri umwe ku kwezi ayo nayo byarangiye adakomeje bitera abanyamategeko kwikura mu rubanza n'amagingo ya pasiteri jean uwinkindi ntaremera abunganiza urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera iyi nzu inzobere mu by'indimi Leo Mugesera w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko Canada yamwohereje kuburanira mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri araburana n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya jenoside n'ibyaha bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi hari muri mirongo cyenda na kabiri ubushinjacyaha buhagaze ku kuba yararivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi uwiregura nawe abwikoma ko buryumva bukarisobanura bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kandi ko buri muregesha nk'ikimenyetso kitari umwimerere ubushinjacyaha bwara barangije kumushinja no kumusabira igihano cyo gufungwa burundu igihe ibyaha bumukekaho byaramuka bimuhamye mugesera we ntaratanga urutonde ndakuka ku rukiko rw'abazamushinjura avuga ko ubushobozi buke bwamubereye ikibuza cyo kubageraho kuri gahunda y'umucamanza hari hagezweho mugesera n'umwunganira bagomba gutanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza bagira n'icyo bavuga ku gihano ubushinjacyaha bwasabiye mugesera cy'igifungo cya burundu iburanisha ritaha ni ku itariki ya cumi n'ebyiri z'uku kwezi kwa cumi ariko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urugo urongoye quartier nyabagere muri komine ya ntahangwa mu gisara ca bujumbura rwaratewe grenade zibiri mw'ijoro ryo ku munsi wa mbere hakomereka abantu babiri muri musaga ya komine muhanaho harakomeretse ku mutaga wo ku munsi wa kabiri abantu batanu barimwo abapolisi babiri igihe abajejwe umutekano bariko barasaka ibigwanisho bagaca baterwa grenade n'umuntu yari kwipikipiki inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka gihe cy'isaha zitanu z'ijoro kuri uyu wa mbere niho urugo rw'urongoye karti nyabagere zone gihosha komine ntahangwa rwategwa amagerenade abiri n'abantu batazwi avuga ko baba bari bahagaze inyuma y'inzu yiwe celestin nahimana badera aratubwira ingene zagenze haheze nk'iminota itanu turyamye ca twumva ikintu ca mbere bateye kw'ibati ico kintu kica kiramandagara gatoyi ca twumva kiraturitse rero caciye giturikira mu cumba c'abana hama nko mu misegonde nk'itatu ca twumva ikindi kintu bateye ico naco rero bagiteye hejuru y'uburyamo bwanje ku mabati mu cumba iwanje ariko imana kirakinga kica kiramandagara kica gikorokera ku rundi ruhande rw'inzu kica kimenagura ibiyo byo ku cumba iwanje abakomeretse ni babiri hariho umwana wanje mutoya afise imyaka itanu yiga mu mwaka wa mbere hariho n'uwundi umubofure wanje yari yaje kungendera avuye i bukavu we yari umushitsi ahubwo rero niwe yakomeretse cyane rwose kuko iyo grenade yaramutabaguye ku buryo budasanzwe uwarongoye kartie nyabagere avuga ko ico gitero caraye gikozwe ku rugo rwiwe gifise intumbero ya politike celestin nahimana badera avuga ko ico gitero acagika kubo bahiganwa mu matora y'abarongoye amakartie aheruka ndibaza ko n'imvo za politike zirimwo zirimwo je mvuze yuko ari imvo za politike bisigura yuko igihe je natorwa bahejeje kuduharurira amajwi je narabonye neza yuko hariho abo twahiganye batashoboye kunezerwa n'ukungene natowe ndetse baranavuze n'amajambo menshi yuko nawo ntowe ntazobatwarana ikigira kabiri je nsanzwe ndi umuyoboke wa FNL FNL iyoboka gwasagato leta n'umuvyeyi wa bose ntigira abo ikingira n'abidakingira savye yuko nokingirwa je n'umuryango wanje nkatunganiza abenegihugu ko bantoye banyizeye kuko bashize imene babona yuko ndabishoboye celestin nahimana badera asaba amatohoza yihuta kugira abakoze ubwo bubisha bamenyekane bongere bahanwe hisunzwe amategeko abatwarwa ba celestin nahimana badera bamenyesha ko baguye mu gahundwe bumvise ko indongozi yabo yatewe bagasaba ko ibikorwa by'ubwicanyi biriko biraba muri kino gihe byohagarara abarundi bakibera mu mahoro twasabye ko umuntu wese yokorezwa umutekano aho ari hose icyo arimwo n'icyo akoresha cyose bamaze iminsi bavuga ibiganiro byo byo bivuga ko kimwe n'umwanya ryo bashira imbere kugira ngo twebwe abanyagihugu babone uko boryama mu zabo uraye ubusa akaryama neza akagoheka bukeye akaja ku mirimo yiwe ya misi yose ahandi umutekano wahungabanye kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kabiri ni muri zone ya musaga muri komine muha icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu yari ku ipikipiki yateye grenade abapolisi bari gusaka ibigwanisho kw'ibarabara rya gatatu haca hakomereka abapolisi babiri n'abasivile batatu ico gihe hanumvikanye amasasu menshi yatumye abadandariza mu isoko yo kumusaga bahagarika imirimo basubira kugurura nk'igihe cy'isaha zitanu zo ku mutaga opc pierre nkurikiye yatumenyesheje ko muri ivyo bikorwa vyo gusaka ibigwanisho muri zone musaga hafashwe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa karashinikove no ku muhingamo wo kuri uno wa mbere kumutakura humvikanye amagrenade abiri yaturitse n'amasasu menshi kugira tumenye ibyahononekariye twarondeye icegera c'umuvugizi w'igipolisi bwa telefone kiwe ariko ntiyashimye kugira icyo abitubwiye ko ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika mu Burundi abana bashika kuri 59 bafungiwe mu mabohero atandukanye abo bana bafatiwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza no mu mugwi warateye igihugu mu kwezi kwindwi abarenga 40 muri bo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rumonge mu manuko bw'u Burundi kandi bapfungiwe mu kibanza kimwe n'abantu bakuze umukuru w'igihugu aherutse kubagira ikigongwe bose kugira basubire mu mashuri ariko gushika ubu nta n'umwe ararekurwa urunani rw'amashyirahamwe ahanira agateka k'abana rusaba ko abo bana borekurwa kugira ngo ntibatakaze umwanya w'ibyigwa kuko haheze indwi zirenga zibiri umwaka w'ishuri utanguye eloge wiri kaneza niwe yaduteguriye inkuru kuva hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza ku itariki ya 2026 kwezi kwa kane uyu mwaka abana bagera ku ijana na 225 barafashwe batabwa mu mabohero atandukanye n'ubusho ariko barekurwa abagera kuri 10 barishwe icenda nabo barakomereka abari mu mabohero ubu bagera ku mirongo itanu n'icenda mirongo ine na batandatu muri bo bari mu ibohero rikuru rya rumonge mu bumanuko bw'uburundi bakaba bafatiwe mu ntara ya cibitoke mu kwezi kw'indwi bari mu mugwi w'abantu bari bateye ku magenekerezo ya cumi na cumi na rimwe y'uko kwezi mu makomine ya kabarore mu ntara ya kayanza na bukinanyana mu ntara ya cibitoke abana batandukanye n'imiryango yabo nabo bose hamwe n'amajana atandatu na mirongo icenda n'umunani amajana atatu na mirongo ibiri na batandatu bari mu gihugu c'u Rwanda nayo amajana atatu na mirongo irindwi na babiri bakaba bari mu gihugu ca Tanzania amashirahamwe ahanira agateka k'abana avuga ko ibitigiri vy'abana batandukanye n'abavyeyi babo bishobora kwiyongera ko vyinshi cyane kuko hari abagiye mu bindi bihugu no mu ntara hagati bataramenyekana ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kw'icenda perezida nkurunziza yagiriye ikigongwe abana bose bafunzwe twisunze ko hariho n'abavyeyi bashikirije mu manama y'abajejwe intwaro n'umutekano ko abana babo batawe mu rudubi n'abasesankuyoze twisunze kandi ko hariho bamwe mu rwaruka rwafashwe bagaragaje ko basabye ikigongwe leta isabye ubutungane guca barekura urwaruka rwakwegewe muri ako kajagari k'imigumuko abana batawe mu rudubi bakabaha ibigwanisho n'ibyayuramutwe ngo baje mu bwicanyi leta ifatanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu igiye kubashikiriza imiryango bazobanza kwigishwa gukunda igihugu ikiringo cy'ukwezi kumwe abana bahora mu mashuri bazoyasubiramwo abandi nabo bigishwe imyuga itandukanye gushika ubu ingingo y'umukuru w'igihugu ntirashirwa mu ngiro ivyo bigatangaza urunani rw'amashirahamwe ahanira agateka k'abana FENADEB Jacques Nshimirimana n'umunyamabanga mukuru w'urwo runani ubundi ivyo vyatezwa kuca bitangura mu maguru masha ubu murabonaho umwaka w'ishuri uri kuragera haraheze ukwezi n'indwi nka zibiri abanyeshuri batanguye amashuri niyo twashira kuko kwezi bigishwa ivyo gukunda igihugu hanyuma bakabiheza bakaca baja gusubira ku ishuri tuzosanga ca kigongo umukuru w'igihugu yagirira abana bashitse mu ishure bibagoye gusubira guhamvya abandi kandi vy'ukuri bari bagiriwe ibakwe ryo kugirirwa ikigongo n'umukuru w'igihugu mu runani FENADEB hari n'iyindi mvo ibatuma gusaba kwabo bana bosubizwa mu buzima busanzwe mu maguru masha ko bagiriwe ikigongwe eh, vy'ukuri nikibe ikigongwe gishitse nibavyihutishe babashire mu mashure kandi abo bana biborohere kubana neza n'abandi batabatunga urutoki ngo wowe waje kwiga mu gice cya kabiri kubera wari umugwanyi wari umurobere ibyo bica bituma abo bana bagumana agatima atare na za nyigisho bagirirwa ugasanga ntacyo zibungukiye ibi byari bikwiye kwihuta bikaja mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu ikaja mu ngiro n'ingoga abana bakarekugwa kandi izo nyigisho bakazikora bari mu mashuri abandi basubijwe mu mihana yabo umushikiranganje w'ubutungane Laurentine Mekanyana aramaze kwishikira ku ihoro rikuru rya Rumonge kugira ngo yirabire ko abo bana bafungiweho bamerewe twarondeye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kugira ngo atubwire ingingo zigiye gufatwa ariko turamukena Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika ubwicanyi bufatiye ku madini bwasubiye kwaduka mu gihugu cya repubulika ya sanza afurika burateye amakenga muri icyo gihugu kiri mu ntwaro y'imfata kibanza kandi burateye amakenga ku bijanye n'agateka kazina muntu abatari bake barafite ubwoba ko ubwo bwicanyi bumaze guhitana ubuzima bw'abantu mirongo ine n'umwe kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ry'ukwezi kw'icenda bushobora kuvamwo ingwano ikomeye hagati y'abanyagihugu mu gihe butuhagarikwa mu maguru masha amakungu yarahagurukiye rimwe mu kwiyamiriza ibitero bikorwa ku basivile hamwe no ku bakozi bakorera amashyirahamwe atabara imbabare twarateye akamo kandi gasaba ko abantu bose bakora ubwo bwicanyi barengukishwa imbere y'ubutungane kandi twarateye akamo gasaba imirwi y'abagwanyi gushira ibigwanisho hasi muri iki gihe kandi abanyagihugu bo mu gihugu cya repubulika central africa barenga umuriyoni n'igice baratangaje ko batagishaka guca mu nzira y'ubwicanyi igihe biyandikisha kuja mu matora atekanijwe mu mpera z'uko kwezi birambaye cyane ko amatora aba kugira ngo ahe akaryo leta yatowe n'abanyagihugu ko kurongora abanyagihugu bo mu gihugu cya repubulika central africa kugira ngo baje baronka amahoro arama leta z'ubumwe za amerika zirasubiye gutangaza ko zishigikiye inzego z'ifatakibanza kandi zirakeje abatetsi barongoye leta y'ifatakibanza bashoboye gutunganya integuro y'ibwirizwa shingiro gerard hodel ari mu ntumwa za leta z'ubumwe za amerika z'ibiro hcr byitaho impunzi agira ati igihugu cya repubulika ya central africa kizoronka akaryo ntangere mu mezi ari imbere ko gufata inzira y'amahoro ukurekuranira hamwe n'ubutungane ati iyo nzira izotuma mu by'ukuri ubwicanyi buhagarara kandi gufata iyo nzira bizoba bihambaye kuri kazoza k'icyo gihugu leta zunze ubumwe za amerika naho zanezerejwe n'ingingo yo gushikiriza ishyirahamwe unicef abana amajana n'amajana bari bagizwe abasirikare ziracateye umutima uhagaze n'abandi bana ibihumbi n'ibihumbi bakiri mu mirwi itwaje ibigwanisho leta zunze ubumwe za amerika zirasavye zishimitse ko abatetsi bo muri leta y'imfata kibanza hamwe n'amakungu bafasha mu gikorwa cihutirwa co kugarukana mu ruhongore abo bana leta zunze ubumwe za amerika ziriyamirije kandi ibitero imirwi y'abagwanyi ikora ku modoka zikurikirana z'amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare hamwe no kubajejwe gucungera umutekano leta zunze ubumwe za amerika zirashigikiye igikorwa c'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu zijejwe gucungera umutekano hamwe n'inteko z'abafaransa zikorana n'abategetsi b'igihugu ca repubulika centrafrica mu gikorwa co kugarukana amahoro n'umutekano leta z'ubumwe za amerika zirashima kandi ingingo yafashwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yatangaje ko atazo kwihanganira inteko za onu zifata abari na rugo barimwo abana bo mu gihugu ca repubulika ya centrafrica ku nguvu iryo yari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije alphonse urakoze frederic mu makuru twabashikirije twabwiye ko muri burkina faso ku munsi wa kabiri sentare yagirije general gilbert gengere icara cyo guhungabanya umutekano w'igihugu wundi yagirije ico caha ni uwahoze ari minisitiri wa burkina faso ajejwe imigenderanire jibril basole kazoza k'imigenderanire hagati ya Turkiya n'Uburusiya kariko karabonekamwo amakenga aho ni mu gihe indege z'Abarusiya zimaze kuvogera ikirere ca Turkiya inshuro zibiri zose kuri bibe Turkiya ihana na Syria Recep Tayyip Erdogan uwo ni perezida wa Turkiya ku munsi wa kabiri yavugiye mu Bubirigi ko ariho ingingo ziriko zirafatwa kugira eh, kandi Turkiya izo ngingo itifuza kuzifata ambasaderi w'uburusiya aramaze kurengutswa kabiri mu biro by'umushikiranganje wa turukiya bujejwe imigenderanire kugira ngo asigure iby'izo ndege perezida wa palestine mahmud abbas yasabye ko imishamirano hagati ya israel n'abanyapalestina yohagarara ibyo yabivuze kugira ngo asukemwo mabisi mu mishamirano yibonekeje muri iyi minsi hagati y'iyo migwi ibiri isa n'iriko irarenza urugero ishorome mbere no kwadukamwo imigumuko impunzi z'abamajana icenda zamuka mu bihugu vyo mu manuko bw'ubugaragwa bwa sahara barashitse ku munsi wa kabiri ku kivuko c'izinga sisile riri hafi y'ubutaliyano hari haheze iminsi rero ubwo bwato bw'ibihugu vya buraya bukorera mw'ibahari mediterane bubatabaye mu gihe bari babutabaje bakiva ku bivuko vy'igihugu ca libiya benshi rero muri abo bava mu gihugu ca Eritrea amashirahamwe afasha nka Save the Children na Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe yarabagarukiye yara kugira ngo abasuzume imbere yuko burizwa imiduga ibajana ku bindi bivuko ishami ry'ishiramwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR ritikanya ko igitigiri c'impunzi shika ibihumbi amajana ndwi arizo zishobora kuzohungira mu bihugu vya Burayi uyu mwaka zivuye muri Afurika n'ibihugu vy'Abarabu baciye mw'ibahari mediterane dismiss avramopoulos ajejwe abimukira mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya yavuze ku munsi wa kabiri ko ivyo bihugu bigiye gutangura kugabangana izo mpunzi bazikura mu bugirigi no mu butaliyano bazijana mu bindi bihugu vya buraya umugwi mbere wa mbere uzo, uzo ku munsi wa gatanu niho uzovanwa mu, muri ivyo bihugu mu, mu, mu, mu bugirigi no mu butaliyano zijanwa muri suwede
Nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Alphonse Bigirimana mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.